Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu Rwanda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu abadukurikira kuri interineti mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabashoboje mwese kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mu rwanda urubanza rw'imiryango igera kuri makumyabiri n'irindwi yo mu murenge wa nyarutarama iregamo umujyi wa kigali kutayishyura imitungo yawo yakuwemo ntirwabaye ahubwo bamwe mu barega ntibarubona kimwe arega burya abaturage twebwe turi abana beza byose ni mu biganiro bavuze bati umujyi wa kigali wemewe ukavuga uti turawubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye nta kibazo uwo ni emmanuel saha inkuye iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu undi ni madame josephine mukankuranga umuryango mpuzamahanga onu watanze miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amadolari yo gutabara abanyayetiyopiya umuyobozi w'ishyaka anc riri ku butegetsi muri afurika y'epfo yanze kuzibukira uwo mwanya ahubwo asaba perezida Cyril Ramaphosa gusezera ku butegetsi naho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho rukorera mu buhorande cpi rwakatiye dominique ongwen wahoze ari komanda mu mutwe w'inyeshyamba za LRA muri uganda igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha by'urugomo aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ubufaransa n'ubwongereza bohereje amato y'intambara mu nkengero z'ikirwa cya jersey mu majyaruguru y'ubufaransa barapfa uburobyi inyuma ya brexit thomas kamirindi abahiye inkuru ikirwa cya jersey kiri mu nyanja yitwa manche nayo iri hagati y'ubufaransa n'ubwongereza nubwo kiri hafi cyane y'umupaka w'ubufaransa nyamara kigengwa n'ubwongereza bwagihaye ubwigenge bucagase ubwongereza bumaze gusohoka mu muryango w'ubumwe bw'uburayi icyo bise brexit abarobyi b'abafaransa bavuga ko ubwongereza bubashyiraho amananiza akomeye cyane mu mazi ya jersey by'umwihariko bavuga ko ubwongereza bubasaba kubanza kwerekana ko bari basanzwe bakorera muri aya mazi mbere ya brexit kugira ngo bashobore kubona izindi mpushya zo gukomeza akazi kabo ku buryo n'abari basanzwe bahakorera nabo ngo baba barambuwe impushya leta y'ubufaransa ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi barabashyigikiye barega ubwongereza ko burenga ku masezerano y'ubucuruzi ubuhahirane n'uburobyi agomba kugenga impande zombi nyuma ya brexit amakimbirane yafashe intera ndende ejo bundi kuwa kabiri ubwo minisitiri w'ubufaransa ushinzwe uburobyi madame annick girardin avugiye imbere y'inteko ishinga amategeko i paris ko mu byemezo ubufaransa bushobora gufata harimo no gufungira ikirwa cya jersey amashanyarazi busanzwe bugiha uyu munsi amato y'uburobyi y'abafaransa yakoze imyigaragambyo mu mazi ya jersey bamagana ibyemezo by'ubwongereza ubwongereza bwoherejeyo amato abiri y'intambara yo kubagota ubufaransa nabwo buhita bwoherezayo amato abiri ya gisirikari aya niyo makimbirane ya mbere na mbere akomeye ashyamiranyije ubwongereza n'umuryango w'uburayi nyuma y'aho busohokeyemo nyuma rero ya brexit thomas kamirinda tujyane noneho muri ukraine aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken ari mu ruzinduko mu gihe umwuka umeze nabi hagati y'ibihugu byombi n'uburusiya mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i kiev umurwa mukuru wa ukraine minisitiri blinken yagize ati nazanywe n'impamvu yoroshye cyane ariyo yo gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byacu byombi no gutera inkunga ubusugire ubwigenge na demokarasi bya ukraine blinken yari kumwe na mugenzi we wa ukraine dimitro kureba wavuze ko leta zunze ubumwe za amerika ariyo nshuti ya mbere ya ukraine mu by'umutekano no kurengera igihugu uruzinduko rwa minisitiri blinken i kiev rubaye mu gihe uburusiya bufite abasirikari ibihumbi ijana na mirongo itanu n'ibikoresho bya rutura ku mupaka wa ukraine uburusiya buvuga ko bari mu myitozo ya gisirikari nk'uko biba bisanzwe mu gisirikari nyine ariko ukraine yo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo na leta zunze ubumwe za amerika byabateye impungenge z'uko uburusiya bwaba bushaka gutera ukraine uburusiya buvuga kandi ko bwatangiye gutahura ingabo zabwo leta zunze ubumwe za amerika ikavuga ko ibikurikiranira hafi
onu yatanze miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amadolari yo gutabara abanyayetiyopiya inkuru tubaza mugenzi wacu diane ninahazwe mark lowcock atwara igisata cyo gutabara muri onu yatangaje iby'ino mfashanyo avuga ko imiliyoni mirongo ine muri izo mirongo itandatu na zitanu zizofasha abanyagihugu mu ntara ya tigre mirongo ibiri na zitanu zisigaye zigashigwa abanyagihugu mu turere twugarijwe n'uruzuba na cane cane akarere ka oromio onu naho yemeza ko ibikenewe ari vyinshi yavuze ko imiliyoni mirongo ine ihaye tigre zizokora mu kuronsa uburaro abatabufise gutanga amazi meza ku banyagihugu gukumira gufatwa ku nguvu no gushigikira amaze guhura n'ako kaga iki caha co gufata ku nguvu abakobwa n'abagore gihangayikishije onu cegekwa ahanini ku basirikare ba etiyopiya na eritrea onu ivuga ko muri rusangi abakenewe gufasha muri etiyopiya yose vyihuta barenga imiliyoni cumi na zitandatu tigre yonyene ubwayo ikaba irimwo imiliyoni zine n'ibihumbi amajana atanu bakeneye ubufasha muri abo harimwo abana batagira ico bashira ku munwa uwutwara ico gisata co gutabarana muri onu mu itangazo ryiwe yabandanije ashimangira ko izi mfashanyo zibwirizwa kongereza kuko zidakwiye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhora hose peyi rwakatiye dominic ongwen igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ongwen yahoze ari komanda mu mutwe w'inyeshyamba za lord resistance army rra muri uganda inkuru nayo mugezwaho na thomas kamirindi mu kwezi kwa kabiri gushize cpi yari yahamije ongwen ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubucakara ubuhotozi iyicarubozo gufata abagore ku ngufu kubashyingira no kubatera inda ku ngufu no gukoresha abana igisirikari uyu munsi mbere yo kumumenyesha igihano bamugeneye abacamanza babanje kumubwira ko batekereje kumuha ikiremereye kurusha ibindi aricyo cyo gufungwa burundu bavuze bati uru rubanza ntirusanzwe uyu muntu ni umwicanyi ruharwa yakoze ubugome abishaka nyamara kandi ni umuntu nawe ubwe wakorewe amabi akabije akiri ikibondo ariko nanone bati nubwo yababaye cyane bwose akiri umwana agomba kuryozwa ubwicanyi yakoze amaze gukura ibyo byose nibyo byabateye guca inkoni izamba bamukatira gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu nyamara umushinjacyaha yari yamusabiye gufungwa imyaka makumyabiri naho abamwunganira mu mategeko bari bamusabiye gufungwa imyaka icumi erera yashimuse dominic ongwen afite imyaka icyenda y'amavuko kandi imaze kumwicira n'ababyeyi yamushyize mu gisirikari cyayo imwigisha gukora amabi yose ashoboka nyuma agenda azamuka mu ntera kugera abaye umwe mu bakomanda ba mbere bo hejuru cyane ongwen yatawe muri yombi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imyaka rero itandatu amaze muri gereza igomba kuva mu yo yakatiwe yavuze ko azajurira umukuru wa erera joseph koni nawe arashakishwa na cpi ariko na n'ubu ntaraboneka umuyobozi w'ishyaka ansd ku butegetsi muri afurika y'epfo wasabwe kwegura yanangiye ahubwo asaba perezida cyril ramaphosa gutanga ubutegetsi ibindi kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu diane ninahazwe mikete elias magashure yarungikiwe n'umugambwe ya anc yamenyesheje ko ahagaritswe mu mabanga yiwe kuva ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu kubera ibiturire yagirizwa uwo mutegetsi muri anc abaye uwa mbere ahagaritswe kuvaho perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa atangarije ko agiye guhiga n'abagirizwa ibiturire bose ahereye mu mugambwe wiwe anc yarahiye ararengwa ariko ko atageza kuva muri ayo mabanga ahubwo asaba perezida ramafoza kwegura yagize ati nk'umukuru w'umugambwe mfise ububasha bwo kukuvana mu mabanga y'umukuru w'igihugu si ubwa mbere elias magashure batazira ase w'imyaka mirongo itandatu n'umwe anyuranye n'umugambwe wiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu no mwaka yarigeze kugabishwa ahabwa iminsi mirongo itatu yo kwegura yagirizwa gukoresha nabi ubutunzi bwa leta ariko abirengako naho elias magashure afise abanywanyi benshi bo mu mugambwe anc wa nelson mandela bamushigikiye abakurikiranira hagufi vya politiki ya afurika y'epfo bavuze ko kumukura mu mabanga yiwe bizomutuma perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa agira ijambo muri uwo mugambwe gutyo agashobora no gushiraho politike yiwe kurwanya ibiturire atakimutangiriye
barakoze bagenzi bacu diane n'ahazwe na thomas kamerindi batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ibiganiro byacu birakomeje radiyo ijwi ry'amerika tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhereye mu rwanda urukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rumaze guhamya icyaha cy'iterabwoba n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukoresha mu buryo bunyuranije n'amategeko ibintu biturika abantu umunani barimo umunyamakuru focus ndayizeye bakatira igifungo kiri hagati y'imyaka icumi na makumyabiri n'itanu inkuru mugezwaho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye asoma icyemezo umucamanza mu rukiko ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iterabwoba yari ku cyicaro cy'urukiko rw'ikirenga abaregwa bari muri gereza ya mageragere ni icyemezo cyatangajwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho umucamanza yavuze ko abantu umunani kuri cumi na bane baregwa icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'icyaha cyo gucura umugambi wo gukora no gukoresha binyuranyije n'amategeko ibintu biturika ahantu hakoreshwa na rubanda yasobanuye ko umunyamakuru focus ndayizeye na bagenzi be batandatu bagombaga guhanishwa igihano kiri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu ariko ko bafashwe ibyaha bikiri ku rwego rwo hasi rw'imyiteguro bikaba nta ngaruka byagize mu gihugu kubera iyo mpamvu urukiko rubahanisha igifungo cy'imyaka icumi kuri buri wese nta muhanga kasiye nawe wahoze ari umunyamakuru mu rwanda akaza gutoroka gereza afatwa muri iyi dosiye nk'uwari ukuriye iri tsinda ryagombaga gukora ibikorwa by'iterabwoba mu rwanda we yahanishijwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu urukiko rwanzura ko nk'uwari ukuriye iri tsinda ahanishwa igihano kinini kuri ibi byaha gusa urukiko rwanzuye ko uko ari cumi na bane badahamwa n'icyaha cyo kugambirira guhungabanya ubutegetsi buriho hakoreshejwe intambara rwumvikanishije ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza uko iki cyaha cyakozwe umubare kuko ari cumi na bane urukiko rwagize abere batandatu biganjemo abasore baregwaga kuba bari mu itsinda rishinzwe kumenya ahagombaga guterwa ibisasu umucamanza yavuze ko ubushinjacyaha bwasobanuye ko aba basore bagombaga gutera ibisasu ku bigega bya peteroli ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi nyuma bagahita bahungira mu gihugu cya uganda uganda aho bari kuva bajya kwitoreza igisirikare mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo urukiko rwategetse ko bahita barekurwa bagataha abaregwa bose uko ari cumi na batatu bari mu rwanda kuko kasiye nta muhanga yaburanishijwe adahari bose uko ari cumi na batatu baburanye bahakana ibyaha baregwa gusa bagasobanurira urukiko ko ibyo bemeye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha babikoreshejwe no gushaka gukiza amagara yabo kuko bemeza ko bakorewe iyicarubozo umunyamakuru ndayizeye fokasi ubwo yireguraga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yabwiye urukiko ko yemeye gushyira umukono ku nyandiko mvugo zimushinja uruhare mu byaha by'iterabwoba kubera iyicarubozo yakorewe urukiko ariko rwatesheje agaciro izi mvugo z'abaregwa ubwo rwatangaje ko batabashije kwerekana iyicarubozo bakorewe twashatse kumenya niba bahamwe n'ibyaha bazajurira ibihano bahawe tubaza umwe mu bunganira fokasi ndayizera niba biteguye kujurira yadusobanuriye ko aribwo bakimenya imikirize y'urubanza akaba ataravugana n'umukiriya we bityo ko umwanzuro uzafatwa ku cyifuzo cy'umukiriya we abaregwa bafashwe mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kandi urubanza rw'imiryango igera kuri makumyabiri n'irindwi ituye mu murenge wa nyarutarama mu mujyi wa kigali ntirwabaye umucamanza yasabye impande zombi gushaka umuhuza muri uru rubanza gusa na mbere y'uko urubanza ruba hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza baraburana ibibazo by'imitungo yabo bagasaba guhabwa ubutabera inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda eric bagira ubusa ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no guhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa kigali kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza amakuru ijwi rya amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho kangondo and kibiraro need justice kangondo na kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu kinyarwanda ariko bamwe mu bagombaga kuburana bambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko ubwo ijwi rya amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ryahamagawe na bwana jean dodier shikama umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya rwezamenyo kuri club rafiki nyamirambo byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri rwezamenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo bamwe ibumoso abandi iburyo akavuyo karavuka abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga n'abasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwari ubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi nyarugenge csp urujeni bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri sitasiyo ya rwezamenyo ku baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro bwana emmanuel saha inkuye ari muri abo arega burya abaturage twebwe turi abana beza byose ni mu biganiro bavuze bati umujyi wa kigali wemeye ukavuga uti turawubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha ahandi kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu ni hanini aho gutura ni hanini nta kibazo nabwo twabyakira ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze madame josephine mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu ibi byo kumbwira rero ngo ngo bari gushaka kugira ngo ngo baduhuze ngo twumvikane ngo tugire ibyo tuganira nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi mu by'ukuri twararenganye igihe gishize ni kirekire aho umuntu yifuza ngo iyo urupfu rwari ruje rukankuraho tubikandukira kubaho nubwo batubwira ngo baradufunga uri kubyumva njyaho kugira ngo uzunyimure njya nijye gusembera ahubwo nibaguregereza baze twese badushyiremo n'imiryango yacu n'abana bacu ubu se tuzasembera tuzageze ku wakangaye niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza nta cyizere dufite iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza ikibazo kiba cyarakemutse mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa uyu ni bwana teoneste mwihusi wari wafungiwe rwezamenyo abambaye imipira bari bane imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera kugeza ubu mwabasizemo bo tubasizemo nyine nta nubwo tuzi amakuru yabo jean pierre bane bari bari kwambura umupira bigeze bambura uwo mupira nyine undi wari urimo n'uwo bita tabere kari shikamara yari ari mu kindi cyumba hakurya nawe yari ahari nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega ntibatumye twegerana undi nawe wari habonye yari kanyamandazi uwo bajya bita kanyamandazi sinzi muzi bakwambitse amapingu mu yandi magambo banyambitse amapingu gutya mbega bari banyambitse amapingu rega n'uyu twari kumwe urumva ni ikibazo barenganye nyine rero se tutarenganye urumva mbega umuntu kujya kuburana aka- aka- bakamu- bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi turasaba ubu- uburenganzira bwacu ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda sipi jean bosco kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage umubare w'abo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye sipi kabera ntiyitabye telefone ye yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru si ubwa mbere humvikana abakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya nyarutarama mu mujyi wa kigali ikibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubwo imiryango isaga igihumbi isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye hagati aho umuhuza bwana didas nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda twerekeza muri tanzania aho abarundi magana abiri mirongo itatu bari barahungiye mu nkambi ya nduta baraye basubiye mu gihugu cyabo ni gahunda ya leta ya tanzania ifatanyije na hcr basubiye mu ntara za makamba rutana na ruyigi bamwe muri izo mpunzi ariko bavuga ko bataha babihatiwe umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri muri tanzania james jovin abaha inkuru irambuye kuri uyu wa kane hatahutse imiryango ijana n'itatu igize abantu amajana abiri na mirongo itatu biyandikishije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi abari bashyizwe ku rutonde naser ni imiryango ijana na mirongo ibiri igize abantu amajana atatu na mirongo itanu abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha bijya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho ryasanze bendikishije gutahuka bariko baritegura gutaha none twogira gute ko ata kundi two- tutoharira ntitwari guha- ntitwoharira kuko biratugoye bamwe bafise ibibazo vyinshi aha twari twiyumvire yuko boduha natwe ubwicaro kuko aho twirukiye si vuba ngira mwarabibonye mwese mwarabona nico kimwe rero twari twisunze iki gihugu c'amata n'ubuki ko bodufata mu mugongo natwe tugatura tukaruhuka guhunguka si nabi ariko natari nabi n'abatwana batamakazi n'abagendana ubumuga bahunguka ntibahunguka ku- kugira ngo ba- bamewe neza cyane ubushake bwabo bahunguka kwerihimiriza mugabo ku bwabo batohunguka dukatamwe bagiye kujya mu burundi areka areka twahunze biga ibi- ibi- ibitandukanye yakindi nk'abatwana batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibeshaho tugiye gupfa guhunga duhunguka duhunga duhunguka twararushe baduhenda mu wundi hari amahoro nta mahoro ariho aho habera intambara si vuba kaba umuntu ntakiri intambara nakagobero nakagobero batugobereza gusa kuko ataka umuntu abijya atawuharira n'umugaba naye ahandi twebwe ntacyo dushimariye muhira yego bavuga ba- ngo kubaka bavuga kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo none natwe niyo turokubaka ngo iki Tura- tutakirima tutakidandaza tutakiza gukorera ingero ku bw'izo ngorane n'amabi y'ama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi haser mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi ni mu bugwaneza ata mpaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyene icyo nicyo dusaba kwirukanwa ukagenda amengo n'ingufu ziriko nta kamaro ivyo nivyo dusaba akatureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu icyo nsaba yuweni na leta ya tanzania bodufata neza kuko si twebwe aho bazobona amahoro abonetse neza rwose nyine nibo bonyine nibo bazaza kutubwira ati "Ni- amahoro yabonetse i burundi nimutahe umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya tanzania bwana sudi mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha igihugu cya tanzania cyitwaza yuko mu burundi amahoro yagarutse Ninawasihi, nendeni kwa wingi mkajiandikishe, mrudi nyumbani.
ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacyo dufise tunyegeze amakungu yose yarabonye ibyabaye mu burundi ntitubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ingorane zatumye muhunga zitakiriho nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira Sina mashaka na hiki ninachowaambia.
kuva mu nkambi ya duta iri mu gihugu cya tanzania james jovili ku bw'ijwi rya amerika iwanyu mu ntara muvugire tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
bamwe mu babyeyi bo mu murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ntibashimishwa n'amanota abana babo babona muri iki gihe mu mashuri shingiro ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'uburezi bwerekana ko abo mu rwego rw'uburezi mu mujyi wa bujumbura batinze gushyira mu bikorwa ingamba nshya za leta inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda desire atungimana iryo tegeko nshikiranganji mu ngingo yaryo ya kabiri leta ihamagarira abajejwe indero mu mashuri mu makomine no mu ntara gukorera hamwe mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu mashure umuyobozi mukuru ajejwe indero n'inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi andre nduwimana yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ivyategerezwa gushirwa mu ngiro muri iki gihe c'ishure shingiro ugasanga hari yandi mashuri ari iruhande afise abarimu bafise ubumenyi bubayabaye ugasanga iryo shure nta bikoresho bikwiye bafise hanyuma rero bicaye bigaragara neza yuko bose kubera ari abana b'igihugu ayo mashure agiye hamwe agasangira eh, ubumenyi bw'abo barimu agasangira ibikoresho abana mbese babikoresheje abarimu bakigishanya bishobora kugira akunguko kaboneka inyuma y'imyaka ibiri iryo tegeko nshikiranganji ryo kugenekerezo rya cumi n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ritanguye gushirwa mu ngiro hari abavyeyi bidoga bamwe bo mu gisagara ca bujumbura bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibibazo vyo mu runani biriko biratuma abana babo baronka amanota make cyane bano bafatira ku mwimbu wo mu gice cya kabiri muri uno mwaka w'ishure nagiye kubona mbona mirongo ine n'atandatu ngo kwijana uwarose menshi yinanase ngo mirongo itanu n'atatu kwijana ntumbajije abana bambwiye bakoze ibibazo ku bintu batize kare bahora bamenya mugabo kuva waziriye ico kibazo namba ari rezo ni ukuri catumye abana bayoberwa cane tumenyereye yuko umunyeshure abazwa n'umwigisha wiwe ngereranije n'umwimbu bahora baronka nubona niteze amanota yaragabanutse ariko je nk'umuvyeyi sinobifata yuko arakaga umuhini mushasha utera amabavu ababiteguye kubera ko nibaza ko bwari ubwa mbere je nibaza ko hakiri kare duhe umwanya amashure yacu ashobore kwitegurira neza bene ivyo bibazo naho hari bamwe mu bavyeyi bidogera iyo ndinganizo nshasha y'inyigisho mu mashuri nshingiro abarongoye urunani rw'amashirahamwe rukurikiranira hafi inyigisho bafashe bige barashima iryo tegeko nshikiranganji kasien gashirahamwe icegera c'umukuru w'urwo runani yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika icokorwa kugira gukorera mu nani kw'amashuri gutanga umwimbu kuri bose isanzwe twebwe turabishigikiye yuko amashuri yoja hamwe cane cane yuko hari ivyo amashuri aba abuze murabona hari ubukene budasanzwe bw'ibitabo hakaba ubukene bw'abigisha babinonosoye hakaba n'ibindi bikenye bwiriye ko dusaba yuko izo nkanu mugabo zotunganwa neza hanyuma n'ivyo basabikanya bikaboneka kuko aho usanga urunani rumwe canke ruriya zinani zose ziba zifise ivyo zisabikanya hari aho usanga n'ivyo basabikanya ata biriho muri urwo runani umuyobozi mukuru w'inyigisho mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi avuga ko atahura imyidogo ya bamwe mu bavyeyi bo mu gisagara c'ubutunzi bujumbura andre nduwimana akavuga ko abajejwe indero muri ico gisata bakweza amaguru mu gushira mu ngiro iyo ndinganizo nshasha akavuga ko hari n'ikindi gituma mu gisagara ca bujumbura umwimbo mu mashuri utaba mwiza hariho n'ibindi bintu twabonye ngaha i bujumbura mu mashure atari make ugasanga hariho abarimu batigishije mugabo ugasanga bariko baratanga amanota ari uko babahaye amahera cankwe ibindi ugasanga nk'ishure ririko riratanga impapuro z'umutsindo ijana ijana na mirongo itanu bagaha abanyeshuri amanota mirongo icenda n'atanu mirongo icenda n'indwi ku ijana kandi bakora ikibazo ca leta ari inyuma y'umwaka w'icenda cankwe inyuma y'amashuri yisumbuye ugasanga abo bantu bose nta na cumi ku ijana bashoboye gushikira mirongo itanu ku ijana hari n'igihe usanga ata n'umwe yashikanye na mirongo itatu ku ijana iyi ntumbero rero iradutuma nuko umunyeshuri kugira ngo ave mu ishure aje mu rindi aba afise ubumenyi bukwiye mwumve neza yuko abanyeshuri bize porogaramu zimwe bakaziga kumwe ntacobuza yuko bakora ikibazo kimwe inyuma y'imyaka ibiri iryo tegeko nshikiranganji ritanguye gushyirwa mu ngiro intara ya karusi ni mu buseruko bw'uburundi imaze imyaka ibiri ibi ya mbere mu kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri bwo kuja muri kaminuza ubuyobozi bukuru bw'inyigisho mu bushiranganji bujejwe inyigisho bugashikiriza ko abajejwe indero n'inyigisho muri iyo ntara babaye aba mbere mu gutahura ko gukorera mu runani bifise akarusho mu kongereza ubumenyi ku banyeshuri igisagara c'ubutunzi bujumbura kiri mu kibanza ca cumi ku ntara cumi n'umunani zigize igihugu c'uburundi nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije nkabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimiye na bagenzi banjye bamfashe gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose amajwi yegeranijwe na fatuma karara arimas ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose